muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye abarimu bigisha mu mashuri abanza n'ayisumbuye yo muri teritwari ya Uvira na fizi muri kivu y'epfo bakoze imyigaragambyo yo gusaba kuzamurirwa imishahara ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bibiri biri nko mu gaciro k'idolari mirongo inani urabona mu buzima ntabwo byakunda wishyuye inzu y'idolari mirongo itanu uba usigaranye mirongo itatu abana barya iki bambara iki bavuzwa gute biragoye rwose uyu ni umwe mu barimu bari mu myigaragambyo muri kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu rwanda abana barenga ibihumbi mirongo itandatu bazasibira mu mashuri mato n'ay'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye igihembo cyitiriwe nobel cyo mu buganga cyahawe abanyamerika david julius na ardem pataputian mugume hafi muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi minisitiri w'intebe wa etiyopiya ahmed abiy yimitswe uyu munsi muri manda ye ya kabiri nyuma yo gutsinda amatora aherutse frederic nkundikije aratugezaho iyi nkuru umugambi wa abiy ahmed mu ntango z'umwaka niho watangaza ko watsinze amatora y'abashingamateka igihe cy'amatora ntibaguwe kandi atitabwe imigambwe itavuga rumwe nawe nyamara naho byagenze gutyo abanyamahanga bari mu gikorwa cyo kugenduza ayo matora bavuze ko yari yatunganijwe neza kurusha amatora yose yabaye mbere ahmed yaronse agashimwe k'amahoro prix nobel kubera yanaguye imigenderanire n'igihugu cy'ibanyi ca eritrea kandi yahinduye bitari bike muri politike y'igihugu ciwe muri iki gihe arahanzwe n'ibibazo bikomeye kuko ingwano mu ntara tigreya iriko iratandukira ibindi bice by'igihugu kandi n'ubwicanyi bufatiye ku moko bubandanya abakurikiranira hafi uruhagarara ruri mu gihugu ciwe bavuga ko inyifato mbi ya leta yo gukandamiza no kunomya abanyagihugu yagarutse ingwano imaze amezi cumi n'umwe yaratumye ubutunzi bwa etiyopiya cyahora ari kimwe mu bihugu byo muri afurika bitunze gucumbagira abakuru b'ibihugu bane barimwo wa nigeria senegal somalia na djibouti nibo bonyine bari bitabye ibirori byo kurahira mabanga yo kurongora igihugu ku nshuro igira kabiri radiyo ijwi rya amerika igihembwe cyo gutanga ibihembo byitiriwe nobel muri uyu mwaka cyatangiye none cyabimburiwe n'igihembo cyo mu buganga cyangwa se ubuvuzi prix nobel de medecine cyegukanywe n'abanyamerika babiri david julius na ardem pataputian umunyamerika ukomoka muri libani timu ishimwe araduha ibindi bisobanuro ikigo cya karolinska cyo muri suwede gitanga iki gihembo kuri uyu wa mbere cyavuze ko julius na potaposhian bagihawe kubera ko bavumbuye uburyo bwo gupima umuriro wo mu mubiri w'umuntu ndetse no kugabanya ububabare iki kigo cyagize kiti ibyavuye mu bushakashatsi bakoze byatumye twumva uburyo ubushyuhe ubukonje n'ubundi buryo umubiri ukora bituma tubasha kumenya ibintu bidukikije david julius w'imyaka mirongo itandatu n'itanu yavukiye mu mujyi wa new york kuri ubu ni umwarimu muri kaminuza ya california mu mujyi wa san francisco aho akorera ubushakashatsi yavumbuye kandi ko uruhu rw'umuntu rufata ubushyuhe bishingiye ku kuntu ingirangingo zivugurura yatanze kandi urugero ku rusenda aho umuntu ururya agera akumva ashyushye ariko ubwo bushyuhe akemeza ko atari ubushyuhe nyabwo potapotiyani we w'imyaka mirongo itanu n'ine yavukiye muri libani ku babyeyi bakomoka muri arumaniya azwiho kuba yarakoze ubushakashatsi ku mikorere y'ingirangingo n'ingirabuzima fatizo ni umwarimu mu kigo cy'ubushakashatsi scripps research mu mujyi wa lajola muri leta ya california aba bashakashatsi bavuze ko bizeye ko imwe mu ngamba bafite mu bikorwa byabo ari ukuvumbura uburyo bwo kuvura indwara zizwiho kuba zidakira ejo kuwa kabiri hazatangazwa uzahabwa igihembo nobel cy'ubugenge tugarurire frederic nkundikije none hatubwire iyi nkuru y'urugaga mpuzamahanga rw'abanyamakuru rwatangaje ukuntu abategetsi barimo n'abakuru b'ibihugu n'abanyemari bo ku isi bajya bahisha imitungo yabo mu bihugu idasorerwamo abantu amajana n'amajana barimo abakuru b'ibihugu abanyapolitiki bakomakomeye abanyamatungo abantu bakirangiranwa abakuru b'amadini hamwe n'abadandaza ibiyayo umutwe bamaze imyaka irenga mirongo irindwi n'itanu banyegeza amafaranga bakoresheje mu kugura ibizu binini binini amazu ari ku nkengera y'ibiyaga n'amabahari hamwe n'amato yo kunezerwamwo ivyo biri muri raporo y'impapuro zirenga miliyoni cumi na zibiri z'amashirahamwe cumi n'ane yo ku isi yatohoje ayo makuru nk'uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika associated press iyo ni raporo yashyizwe abona ejo ku munsi wa mungu n'ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru amajana atandatu bakorera ibinyamakuru ijana na cumi na bitanu byo mu bihugu cumi n'indwi banonosoye ibyerekeye amatohoza iyo raporo yiswe pandora papers kuko ishyirahabona imyifato y'abategetsi hamwe n'abanyuzwe na ruswa yigeze kuvuga ukuntu abo bantu bakoresha amakonti yabo mu mahanga kugira banyegeze amadolari aharurwa mu matiriyoni batunze mu banyapolitiki bari mu mabanga yabo n'abayavuyemo amajana atatu na mirongo itatu badumwe ko urutoki muri iyo raporo harimo amakonti y'ibanga y'umwami wa yorodaniya kinga abdullah wa kabiri wahoze ari umushikiranji wa mbere w'ubwongereza tony blair umushikiranji wa mbere wa repubulika ceke andreje babis na perezida wa kenya uhuru kenyatta harimo kandi perezida wa ecuador guillermo lasso hamwe n'abakorana n'umushikiranganji wa mbere wa pakistani imran khan n'abakorana na perezida w'urusiya vladimir putin iyo raporo nshasha isa n'iyindi yatangajwe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu yiswe panama papers nayo nyene yashyizwe ahabona n'uyu murwi wamenyeshamakuru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri aho muri hose kandi mujye no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho amakuru y'ibiyaga bigari kuri uyu wa mbere umwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri watangiye hose muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko abarimu b'amashuri abanza n'ayisumbuye bo muri taritwari za uvira na fizi bo bahisemo gukora imyigaragambyo yo gusaba kuzamura umushahara wa mwarimu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uvira vedast ngabo abarimu barenga ijana bo mu mujyi wa uvira bigisha mu bigo bya leta ndetse n'ibifashwa na leta bazindukiye mu ibarabara bamwe bambaye amasashi y'umukara mu mutwe abandi bafite amafirimbi na vuvuzera mu kanwa hari abandi babonetse bafite ibyapa mu ntoki mu gihe abandi nabo bagendaga baririmba indirimbo zisaba leta ya kongo kubaha imishahara myiza bavuga kandi ko hakemurwa ikibazo cy'ubusumbane aho uturere tumwe tugenera abarimu bamwe imishahara myinshi abandi mikeya bitewe n'aho batuye mu byo aba barimu bari gusaba nuko imishahara yabo yava ku madolari mirongo urunani ikagera ku madolari magana ane ku kwezi abarimu bari muri za teritwari zirimo iya uvira bahembwa ibihumbi ijana na mirongo urunani by'amakongomani hafi idolari mirongo urunani n'abari mu mujyi wa bukavi bahembwa ibihumbi magana abiri mirongo urunani n'abari kinshasa bagahembwa ibihumbi magana atatu mirongo urwenda by'amakongomani iyi myigaragambyo yavuye ku kiraro cyo kuri murongwe igana kuri meri ya uvira yaranzwe n'ituze kuko nta muntu yahutaje cyangwa se ngo yangize ibintu umuvugizi wa sendika y'abarimu mu karere k'uburezi ka sida kivu ya kabiri bwana jean pierre irenge batacoka yabwiye ijwi rya amerika ibikumiye mu myigaragambyo yabo ndetse n'inzandiko bashikirije umuyobozi w'umujyi wa uvira muri aya magambo
tuliomba pia eh, government ya Kongo twasabye ko guverinoma ya Kongo abarimu badahembwa yabahemba twasabye ko ivangura ry'imishahara ryavanwaho ndetse twasabye ko umwarimu yahembwa amafaranga nibura angana n'idolari magana ane mbeleki cecile kalenga n'umwarimu wigisha ku ishuri ribanza rya karundu nawe ari mu bitabiriye imyigaragambyo avuga yuko umushahara bahembwa w'intica ntikize udashobora gukemura bimwe mu bibazo bahura nabyo tunaishi kumadeni uko napata hiyo mshahara tubayeho ku bw'amadeni uwo mushahara ntukemura ibibazo duhura nabyo ntiwishyurira abana amashuri ntiwatwishyurira inzu ntiwanatugaburira ubu twatangiye kurya amadeni y'umushahara w'ukwezi kwa cumi kandi tutaraguhembwa turasaba ko cirombo yaduhemba nibura idolari magana ane mwezi wa tuko mwezi wa ngapi wa kumi hivi za mwezi wa kumi tushaanza enda kopesha kumaisha njeni eric mpano nawe n'umwarimu wigisha ku ishuri rya insiti zayi nawe yemeza yuko umushahara bahembwa ari mukeya ku buryo nta mushinga bashobora kuwubyaza ku kwezi baduhereza amafaranga ibihumbi ijana na mirongo inani bagenda bakuraho icyacumi ubwo iyo ufashe ibihumbi ijana na mirongo inani bagukura ibihumbi cumi n'umunani by'icyacumi ugasigarana amafaranga ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bibiri ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bibiri biri nko mu gaciro k'idolari mirongo inani urabona mu buzima ntabwo byakunda wishyuye inzu y'idolari mirongo itanu uba usigaranye mirongo itatu abana barya iki bambara iki bavuzwa gute biragoye rwose kuba imyigaragambyo itangiye muri uyu mwaka w'amashuri mu bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iteye impungenge bamwe mu babyeyi bigishiriza abana babo mu bigo bya leta kuko basanga izadindiza ireme ry'uburezi umwaka ushize hagiye haba amagreve atandukanye bituma abana biga nabi ibi rero ni impungenge dufite zigaragaza ko eh, bikomeje uyu mwaka bakomeza gutakaza eh, mu buryo bwa ko- bwa education umuyobozi w'umujyi wa Buvira Kiza Muhato yabwiye abarimu bari mu myigaragambyo ko ibyifuzo byabo bigeza ku muyobozi mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo twabibutsa yuko iyi myigaragambyo y'aba barimu atari muri Buvira honyine yabaye ahubwo no muri Sange Kiliba Remera Baraka na Fizi naho yabaye Vedasi Ngabo ku bwa radiyo ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tujye mu rwanda aho minisiteri y'uburezi yatangaje uyu munsi amanota y'ibizamini bisoza amashuri abanza n'ay'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye abanyeshuri basaga ibihumbi mirongo itandatu bazasibira kuko batagejeje ku manota abemerera kwimuka asumita kabuyi yaduteguriye inkuru irambuye amanota yashyizweho agaragara kuri uyu wa mbere ni ay'abanyeshuri barangije umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ay'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye abana bo muri ibi byiciro batsinze makumyabiri barushije abandi bahembwe mudasobwa uyu ni umwe mu bahembwe bigaga mu ishuri ribanza riri i muhanga mu ntara y'amajyepfo nabaye wa kane nishimye cyane bampembye laptop positive narasenze ndaniga cyane n'abarimu baramfasha no mu muryango baramfasha kwiga bakajya umwanya nkiga hari hashize imyaka isaga icumi umwana wese urangije icyiciro ahita yimurwa mu kindi hatarebwe umubare w'amanota yagize ni ikintu kitavuzweho rumwe n'abarezi ndetse n'abize kera bavugaga ko kwimura umwana udafite amanota ahagije bikurura ubunebwe mu banyeshuri hari n'abataratinyaga kuvuga ko usanga ariyo mpamvu abanyeshuri basigaye basoza amashuri ariko bafite ubumenyi buke kuri iyi nshuro minisiteri y'uburezi yatangaje ko yasubiye kuri iki cyemezo igendeye ku byari biherutse kuvugirwa mu mwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu uwo mwiherero wabaye muri bibiri na cumi n'umunani wasabaga ko umwana wese utatsinze neza yajya asibizwa minisitiri w'uburezi uwamariya valentine akumvikanisha ko kuva ubu nta mwana uzongera kwimuka atatsinze abanyeshuri ibihumbi mirongo ine na bine n'ijana na mirongo irindwi na batandatu barangije amashuri abanza ariko batabashije kugira amanota abemerera gukomeza mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanyeshuri ibihumbi cumi na bitandatu magana ane na mirongo itandatu na batandatu nabo batagize ayo manota abemerera gukomeza mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye aba banyeshuri ntabwo bari buhabwe ibigo nk'uko byari bisanzwe bigenda ahubwo aba banyeshuri bazafashwa babanze bagere ku kigero kibemerera kwimukira mu bindi byiciro ni umwanzuro washimishije cyane abarezi batangaje ko kongera gusibiza abana bizatuma abanyeshuri bongera gukunda kwiga no kugira ishyaka uyu ni umwe mu barezi bigishiriza mu mujyi wa kigali urwanjye ruhande byashimije ko abana bagiye kujya biga ubundi twagiraga ikibazo ko bavugaga ngo watsinda utatsinda baguha ikigo none ubwo hajemo gusibiza abana nkeka ko bagiye kujya bashyiramo imbaraga intero yari yarabaye nta- ntakiga ntakiga muzaza kunshaka nkora ikizamini kandi nzatsinda uyu murezi asaba abashinzwe uburezi mu rwanda gutekereza no ku buryo gahunda yo gusibiza abanyeshuri batatsinze neza yanagera no mu bindi byiciro dusigaje no kurwana no gusibiza bisanzwe mu mashuri usibye kuba dusibije bose basibira byose abana bari abo bana baratobotse noneho n'ababyeyi nabo leta kuba kuyibuza guhana abana dis- ubundi disipurine yapfuye ibintu byose biba byazambye ubwo bitangiriye hejuru wenda uriya mwaka tubifite icyizere ko baziga bagashyiraho umwete wenda ntibasibire cyane ariko ubu dusibije nta nubwo twabona amashuri tubashyiramo amanota yasohotse kuri uyu wa mbere n'ay'ibizamini byakozwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka ibi bikaba byaragombaga kuba byarakozwe mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ariko ntibikunde kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda nubwo biri uko ariko minisitiri w'uburezi avuga ko nubwo kovide cumi n'icyenda yatumye amashuri akererwa ntagendere kuri gahunda yari asanzweho iyi ndwara itagize icyo ihindura ku mitsindire y'abana ku mashuri abanza mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda abari batsinze ah, mu cyiciro cya mbere cyo twita division one bari gatatu n'ibice umunani uyu mwaka ni gatanu n'ibice birindwi mu cyiciro rusange abari mu cyiciro cya mbere batsinze muri division one bibiri na cumi n'icyenda bari icyenda n'igice kimwe bibiri makumyabiri na rimwe cumi na gatanu n'ibice umunani ibyo byiciro byonyine biragaragaza ko uyu mwaka ahubwo abana batsinze neza kurusha mbere ku buryo tutavuga ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyaba cyarabisubije inyuma kugeza ubu minisiteri y'uburezi ivuga ko ibarura abanyeshuri basaga ibihumbi bitanu batitabiriye gukora ikizamini gisoza amashuri abanza n'abasaga igihumbi batitabiriye ikizamini gisoza umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye kuri iyi nshuro minisiteri y'uburezi ivuga ko abana barangije mu byiciro bibiri byasohora amanota kuri uyu wa mbere bagera ku bihumbi magana atatu mirongo irindwi na bitatu magana atanu mirongo itatu na babiri barimo abasaga ibihumbi mirongo itandatu basibijwe kuko batatsinze neza abanyeshuri basohorewe amanota kuri uyu wa mbere bazatangira amasomo yabo ku itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
leta y'u rwanda yafashe ingamba zo guhana abanyamakuru bakorera kuri murandasi baregwa kubiba amacakubiri muri rubanda urwego rw'ubugenzacyaha rw'igihugu rib ruvuga ko bazahanwa hisunzwe amategeko kuri bamwe mu banyamakuru bakorera kuri murandasi ariko rib irashaka gukora inshingano z'urwego rw'igihugu rw'abanyamakuru bigenzura rmc ibindi nasumita kaboyi kuri iyi nkuru ikibazo cy'abanyamakuru ndetse n'abatari bo bakoresha imbuga nkoranyambaga kimaze iminsi kivugwa mu rwanda bamwe bakavuga ko hari abanyamakuru bamwe bakoresha izi mbuga bashakisha ababakurikira gusa ngo bibonere amafaranga batitaye ku bunyamwuga abandi nabo bakumvikanisha ko uyu muyoboro utifashishwa gusa n'abanyamakuru hari n'abandi bantu batize itangazamakuru ariko bagakoresha uyu muyoboro wa youtube bagamije gukwirakwiza ibitekerezo byabo urwego rw'ubugenzacyaha rw'igihugu ribu rusobanura ko aba bantu nibadahagarika ibyo biganiro biganiro bazahanwa hisunzwe amategeko mu kiganiro umuvugizi wa rib murangira tseri yahaye ijwi rya amerika yasobanuye ko ibyaha byinshi bisigaye bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga bikwiye guhagarara murangira asobanura ko nubwo itegeko nshinga ry'u rwanda ritanga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ko hari nyirantarengwa hari uwatanze urubuga rwo kugira ngo rukoreshwe mu gusakaza amagambo arimo cengezamatwara rigamije gukurura imvururu muri rubanda kwangisha abantu abandi abo nabo bafite barebwa n'itegeko ababivugiyeho rero nabo barebwa n'itegeko bose bagirwa inama abatabikurikiza nabo amategeko arakurikizwa bakagizwa imbere y'ubutabera kuva ribu yatangira byari bihari ibi nabyo ni ibyaha biza mu byaha bikorerwa kuri interineti cyangwa kuri murandasi igihe cyose rero warenze uwo murongo itegeko riba rikureba rirakurikizwa gusa muri rusange uwumva ko afite umurongo wo kuba umurongo aho abantu usanga bavugiraho amagambo y'amacakubiri apfobya jenoside akurura inzangano abo ngabo bose ngira ngo baba babyumva barabyumva ko nabo isaha iyo ari yo yose itegeko rishobora kubageraho nta gitangazamakuru na kimwe uyu muyobozi yavuze ariko yumvikanishije ko hari abanyamakuru bamwe ribu yatangiye kwihanangiriza abanyamakuru bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko kugeza ubu ribu itarabahamagaza ahubwo bavuga ko baherutse guhamagazwa na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge umunyamakuru teoneste nsengimana ukorera umubavu tv yabwiye ijwi rya amerika ko aherutse guhamagazwa na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge bagamije gukora icyo yita icukumbura ryimbitse ku byo ivuga ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bikorwa mu bitangazwa mu itangazamakuru nsengimana ukorera umubavu tv agaragaza ko ibyo rib ishaka gukora biri mu mugambi wo kuniga itangazamakuru kifata nko kubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru iyo babonye uri gukora inkuru zifatika bagushyira muri ako gatebo ni ikintu nyine kimenyerewe mu bihugu byose bishinjwa gukoresha igitugu ye ntabwo ribu irampamagara ariko nta urwego rwa leta rwarampamagaye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yarampamagaye imbaza ibintu nk'ibyo ngibyo kandi nta inzego z'igihugu zirakorana ushobora no gusanga wenda barabitumwe na ribu nta gihamya kibigaragaza ariko igishobora kubigaragaza ko aribo babibatumye ni uko bashobora kubyitirira ko batuganirije kandi atari bo twitabye ntabwo dufite umurongo wo kureka gukora inkuru kuko twebwe ibiganiro dukora bigamije kubaka amahoro arambye ntabwo rero tuvuga ngo ibyo bizadutera ubwoba nibanadufunga ntekereza ko nta cyaha twakoze kidadukatira burundu tuzagaruka dukomeze dukore akazi kacu hari abandi banyamakuru bagaragaje ko ibyo ribi ivuga ko igiye gukurikirana bikwiye kubazwa urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura bwana joseph dusengiyumuremyi akorera umuryango doti komu cano ni ikinyamakuru cyangwa se ni umunyamakuru ufite cano n'undi wubahiriza amategeko y'umwuga y'itangazamakuru uwo muntu rero atandukanye n'undi wese washyiraho ibyiwe atari umunyamakuru nicyo badasobanura icyo gihe abanyamakuru byagombye kunyura mu nzira ya ramus kuko niyo icungana no kwigenzura kw'abanyamakuru bakagirwa inama cyangwa se bakagira uburyo bakosora bakosora ibyo bashyira ibyo batangaza kuko no kwibeshya gutyo byahaye icyuho n'abandi bose ntabwo umuntu yagombye kuzenguruka igihugu afata interiviyu afata ibiganiro n'abaturage nta karita y'itangazamakuru agira umuntu uri waka televiziyo enteri waka ikiganiro umuturage yagombye kuba afite ibihe byangombwa ibyo rms byarayinaniye kwipoza gufata icyemezo ngo icyo ngicyo bicike uwikorera ibiganiro byewe mu gihugu niba akorera mu rwanda yubahiriza iki azi za ntarenngwa ariko niba bifata mu kigare gutyo ngo ni abanyamakuru no si abanyamakuru hari abanyamakuru bahiriza bafite umunyamakuru n'ufite ikarita y'itangazamakuru icyo ribu nibasha kugisobanura ibibazo byose bizashira hari ikindi cyiciro cy'abanyamakuru ariko kigaragaza ko ibyo ribu irimo gukora ari intambwe nziza mu kubuza ibitangazamakuru byo mu rwanda kurenga ku itegeko anje hagenimana ni umuyobozi w'ikinyamakuru umuseke byumvamo nk'intambwe nziza yo gufasha sosiyete kubera yuko itangazamakuru ni umuyoboro ushobora gufasha sosiyete gutera imbere ariko ni n'umuyoboro ushobora kuyobya sosiyete igihe ryaba rikoreshejwe nabi ku ruhande rwanjye ntabwo nemeranya n'uwavuga yuko gufasha itangazamakuru kubahiriza ubunyamwuga ari ukuniga itangazamakuru kubera yuko itangazamakuru noneho nko mu rwanda turabizi uburyo ryagize uruhare rukomeye cyane mu kuyobya abantu bigatuma jenoside igira ubukana nk'ubwo yageze ntabwo rero numva ko uwavuga yuko itangazamakuru rigomba kubahiriza amahame ari ukurinika ahubwo numva ari ugukebura nyine kugira ngo abantu bongere bibuke inshingano bafite hari abanyamakuru bamwe bavuga ko guhana abanyamakuru bivuga ko bandika kuri murandasi inkuru zikurura amacakubiri ko biri mu murongo wo kuniga itangazamakuru biherutse kugarukaho kandi n'umuryango Human Rights Watch wasohoye raporo mu ntangiriro z'uyu mwaka ivuga ko abategetsi b'u Rwanda bateye ubwoba ko bafunze cyangwa bakurikiranye nibura abantu umunani batangaje ibinenga leta kuri YouTube iyi raporo yanagarutse ku ifungwa rya bamwe mu banyamakuru bafite imirongo ya YouTube harimo Diodone Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hasani wa Ishema TV na Theoneste Nsengimana w'umubavu TV aba baje kurekurwa mu bihe bitandukanye iyi raporo ivuga ko nubwo ari byiza ko aba bose ntawahamijwe ibyaha yarezwe ariko guterwa ubwoba n'ubwoba bwo gukurikiranwa kubera gukora inkuru zikomeye bigira ingaruka zihoraho iyi raporo kandi inagaruka ku ifungwa rya Yvonne Damange watangaga ibitekerezo byo kuri konti ye ya YouTube ubu ufunzwe ashinjwa ibyaha birimo gukwiza ibihuha raporo y'umuryango utagira umupaka Reporters Sans Frontières nayo yongeye gushyira u Rwanda mu bihugu biniga ubwisanzure bw'itangazamakuru raporo y'uyu muryango yo muri bibiri na makumyabiri na rimwe ishyira u rwanda ku mwanya w'ijana na mirongo itanu na gatandatu mu bihugu ijana na mirongo inani mu gihe mu bihumbi bibiri na makumyabiri rwari ku mwanya w'ijana na mirongo itanu na gatanu uyu muryango uvuga ko mu myaka ya vuba yabonye igabanuka ry'umubare w'ibikorwa bihohotera ubwisanzure bw'itangazamakuru mu rwanda ariko kubuzwa no kwibuza gukora inkuru zimwe na zimwe bigihari cyane cyane mu kwirinda kugira ibibazo n'ubutegetsi muvugizi wa rib umurangira thierry agasobanura ko ibyo rib irimo gukora bidahuye n'abayitirira kuri mu rwego rwo kuniga itangazamakuru ntabwo bigomba kwitirirwa kuniga itangazamakuru kuko ntabwo itangazamakuru riba rinizwe ahubwo wowe utangaza amakuru atarimo amagambo akurura inzangano umuntu wumva iki kiganiro yagombye kumva ko byatangiye ubu ngubu niba uhamagajwe ukabazwa iperereza ritangiye kugukorwaho ubu ngubu wagombye guhindura editorial line yawe ntibe editorial line cyangwa umurongo ngenderwaho ari umurongo wo kurwanga n'amategeko cyangwa ubangamira amategeko niba utangaza amakuru akurura imvururu muri rubanda abiba urwango apfobya jenoside aho ngaho wumve ko igihe icyo ari cyo cyose amategeko ukuboko k'ubutabera kwakugeraho kugeza ubu uru rwego rutangaza ko mu mategeko y'u rwanda hateganijwe ibihano bihabwa umuntu wese ukoresha itangazamakuru bunyuranyije n'amategeko duhereye kuri aba bafite ba nyir'imiyoboro kuko bafite inshingano zo kudafata inshingano bahanirwa kudafata ingamba zo guhagarika isakaza ry'amakuru arimo ayo makuru icengezamatwara amakuru harimo amakuru abiba inzangano icyo gihe rero hazamo ibihano bitangwa n'urukiko hanishwa iyo bihanijwe n'urukiko hanishwa ihazabu hagati ya miliyoni imwe na miliyoni eshatu ariko noneho iyo hari nk'amagambo yavugiwemo yo gutangaza ibihuha hariho hazamo igifungo hagati y'imyaka itatu n'itanu iyo gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u rwanda ibihugu by'amahanga ibihano naho biriyongera hazamo hagati y'imyaka irindwi n'imyaka icumi guteza imvururu iyo harimo amakuru ateza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ibihano nabyo birazamuka bikajya hagati y'imyaka icumi na cumi n'itanu ahubwo umuntu wumva iki kiganiro yagombye kumva ko byatangiye ubu ngubu kuko niba uhamagajwe ukabazwa iperereza ritangiye kugukorwaho ntabwo ntabwo nifuriza abantu ko byagera aho ngaho ubu ngubu wagombye guhindura editorial line usibye abanyamakuru bamwe bagiye baregwa gutangaza amakuru abiba amacakubiri kuri izi mbuga babifungiwe hari abandi badakora itangazamakuru barimo karasira aimable wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u rwanda na madamu ivone ryamugwiza bafungiye ibiganiro bagiye banyuza kuri youtube bivuga ko bihungabanya umudendezo wa rubanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwadushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byadufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru yacu ni ahangaha ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama
Mr. MP Record. Dr. Marsh Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Ielewe, ielewe.